kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo kan oduu sin dhageessisu namoo daandeeti mootummaan Itiyoophiyaa kirkira lafaa affaar oromiyaaf naannolee amaaraa keessatti mudateetti aansee namoota kuma saddeettama ta'an bakka kirkirri lafaatti mudate keessaa baasaa akka jiru kaleessa beeksisee jira yoo xiqqaatee eega jimaata dabreetii as kirkirri lafaa yeroo sadi Itiyoophiyaa keessatti mudatee jira jedhamee gabaasamee jira. kirkirri lafaa inni boodanaa immoo awaash fantaallee kan affaariif naannoo oromiyaa gidduu jiru keessatti akka sa'aatii biyyattiitti ganama sa'aatii sadiif shantamii lamatti dhaqqabe xiinxalli qorannaa dachee kan yuunaayitid isteetsi akka galmeessetti kirkirri lafaa sun reektar iskeelii shaniif qabxii saddeet yoo ta'u abboomsaa kibba gama dhiyaa kan naannoo oromiyaa keessatti sanbata kaleessaa ganama mudate sa'aatii hanga tokko booda immoo. kirkirri reektar iskeelii afuriif qabxii torba ta'u awaash bahaa kan naannoo affaar fantaallee keessatti mudachuunsaa gabaasame yuunivarsiitii finfinnee inistituutii ji'oofiiziksii saayinsii fi hawaa istiroonomiitti itti gaafatamaan kutaa qorannaa kirkira lafaa piroofeesar attaalaayi ayyelee sagalee ameerikaaf akka himanitti kirkirri lafaa sun naannoo affaar naannoo fantaallee fi naannoo awaashitti mudatee jira raafamni lafaa kun akkuma naannoo biroo. abboomsaatti mudachuunsaas himamee jira raafamni lafaa magaalaa finfinnee adaamaaf matahaaraa fi magaalaalee biroottis dhagaamee jira jedhamee jira jiraattonni manneen jireenyaa kondoominiyeemii keessa jiraatan keessatti daran itti dhagaamuusaa gabaasaaleen ibsan bahanii jiru mootummaan akka jedhetti kirkirri lafaa kun hangammaatti magaalaalee guguddoo keessatti miidhaan inni dhaqqabsiise hin jiru garuu mootummaan erga of eeggannoo ayyoottaniin darbu. lammiiwwan biyyattii akka sirriitti hordofan gaafatee jira. Namoonni gandeen kaameruun gama kibbaa keessa jiraatan torban dabre keessa hidhattoonni dhibbaan lakkaa'aman gama Naayijeeriyaatiin lagamuun cehanii daangaa qaxxaamuruudhaan aleellaa geessisaniin yoo xiqqaate loltoota mootummaa shan ajjeesuudhaan gandeen gara kudha shanii ta'anirraa namoota nagaa buqqisuu isaanii dubbatan. Hidhattoonni kun miseensota garee finxaaleeyyii akka ta'an kan amanan ta'u. jiraattonni kun dubbatanii jiru hidhattoota kan ofirraa deebisuudhaaf yeroo dheeraadhaaf lola geggeessuusaa kan dubbatu waraanni kaameruun immoo eega loltoonni hedduun ajjeesamanii booda haleeltonni sun of duuba deebi'uu isaanii beeksisee jira. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii mudde 29,2024 umrii isaanii waggaa dhibbaatti du'aan boqotan jiimii kaartariif sirni geggeessaa guyyoota ja'aaf arra kutaa joorjiyaa keessatti akka jalqabamu beekamee jira sirni geggeessaa sun sanbata arraa bakka kaartar irraa ka'anii xaftafoo siyaasaarra ol ba'anii fi pireezidaantii ta'an achi boodas immoo waggoota kurnaniif akka falmaa gargaarsa namoomaaf falmaa mirga namoomaatti. addunyaatti irraa beekaman magaalaa xiqqoo kutaa joorjiyaa keessa jirtu kan pileens jedhamurraa eegala hiriirri konkolaatota reeffa geggeessanii magaalaa pileens keessa naanna'uudhaan bakka kaarter itti guddate lafa qonnaa maatii isaanii bira darbuudhaan gara magaalaa atlaantaatti kan imala itti fufu ta'uun himamee jira itti aansees mana mootummaa kutaa atlaantaa bakka kaarter akka bulchaatti itti tajaajilan. akka yeroo gabaabaadhaaf dhaabbatus himamee jira achi booda immoo reeffi isaanii bakka kaarter pirezidanshaal seentar jedhamu kaa'amee uummanni akka kabajaasaa ibsu akka nagaatti dhaamus taasisama jedhamee jira gaafa kibxataa immoo reeffi isaanii sirna geggeessaa biyyaalessaaf gara waashingtan diisitti geessama. jiimii kaartar biyya afrikaa uffee saharaa gadii daawwachuudhaan pirezidaantii yuunaayitid isteetsi isa duraa turan. guyyaan ameerikaa ishee amtuutti jedhamu sun xumurameera jechuudhaanis achitti dubbatan. Muummichi ministeeraa Giriikii duraanii kan akka biyyattiin maallaqa gamtaa Awurooppaa yuurootti fayyadamtu haala mijeessan Koostas Simitis umrii isaanii waggaa 88tti addunyaa kanarraa du'aan boqochuun himamee jira. Paartii Sooshaalistii Paasook jedhamu warra bara 1974 hundeessan keessaa tokko kataan simitis booda hoogganaa damee ammayyeessa paartichaa ta'uudhaan yeroo hojjetanitti yeroo hedduu hoogganaa paartichaa andiriyaas paappaandiriyoo waliin eega walitti bu'anii booda bara 1996 ofii isaanii bakka isaanii bu'anii hoogganaa paartichaa ta'uudhaan hojjetan kan bara 1990 kan bara 1996 irraa kaasee. Hanga bara kuma lamaaf afuriitti ture taayitaan muummicha ministarummaa isaanii bulchiisa giriikii keessatti hanga ammaatti isa dheeraadha jedhamuudhaan galmaa'ee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Aanteena Tafarraa Qindeessaa Muuziqaa Afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate aantanan weellistoota afaan Oromoo beebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaarumsaa, Yoosaan Geetaawun, Surraataa Akkalaaf kaaniif muuziqaa sirboota isaanii kan qindeesse yoo ta'u, sirboonni aadaa Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka isa hawwate ibsa. Weellisaa Surraataa Akkalaa aantanan qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuula duratti adeemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibsa. Galmoo Daawwitu qindeesse.
Maqaa Abboo jedhuun kan beekamu Anteena Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Anteenanii waggoota kudhanii oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatotaaf geessee jira.
Toolijji addakkuut iyyuu Adaamaa katamaa nu.
Akkas jedha Anteenan. Dhaladhee kanan guddadhe asuma Adaamaatti. Barnoota kiyyaa sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. fedhiin muuziqaa kiyyaa ijoollummaa kaasee kan naa waliin guddataa dhufeedha mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe fedhiin sun yoo guddataa guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farra hiv ture egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata bara 1990mootaa keessa jedha aantanen gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kun aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata.
በምንጮች ሆነን የገባ ነው እዛው በውዝዋዜው በመድረክ ጭውውቱ Akkas jedha Anteenan ammas daa'imman taaneeti gara hojii aartii kanaatti kan dhufne shubbisa agarsiisa diraamaa waltajjii irraa meeshaa muuziqaa taphachuu fi kanneen hedduutu jiru warra kanatti hirmaataa turre achiis carraa muuziqaa barachuu yoo dhufu gara kanatti hin gore jechuudha ani jalqaba kanan baradhe kiiboordiidha garuu achi barnoota muuziqaaf utuu hin seenin kiraara hojjedhee ofii kiyyaaf nan taphadhan ture ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa moozaarti jedhamutti baradheen jira achiis dhaabbileen miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gahadhee jedha yoo dubbatu. as istuudiyoo isaa keessatti aantanen weellistoota afaan oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatotaan ga'ee jira galaanaa gaaromsaa yoosaan geetaa'uun taaddala gammachuu sannishaa mul'ataa aandu'alam gosaa fi surraatii warreen hangafadha.
ኦሮምኛ በደንብ አሁን ሀሳቤን ዲቴል ለመግለጽ የሚያስችል ሌቭል ላይ አይደለም።
afaan oromoo nan dubbadha garuu guutummaatti itti yaada kiyya ibsachuu na hanqata garuu. Akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaanee muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti. Bal'aadha. Gama biraan yeedaluun isaas adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf aadaan saba kanaa guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e fedhiin muuziqaa saba kanaa barachuu kiyyas guyyuma guyyaan dabalaa jira. Kanaafin sirba afaan Oromoo hojjechuu jaalladha jechuun dubbata. Surraata Akkalee yookaan surraatii weellisaa Oromoo gosa sirbaa R&B fi hiphooppii afaan Oromoon weellisuudha. bara darbes albama muuziqaa booree jedhu dhaggeeffattoota biraan ga'eetu jira.
hojiilee hedduu hojjennee reefin albama keessallee kan hin seennellee ni jiru albama keessaa garuu hojiilee lama hojjetee jira akkuma isin jedhe qindeessitoota keenya biraa waan akkanaa yoo barbaadde argachuu dhiisuu dandeessa hojichi hojiin hojjetame baay'ee waan hin jirreef jechuudha so hojiilee dhuma isaan hojjetan sana yeroo dhaggeeffattu kilaaritiin saawundii waan jiru yeroo dhaggeeffattu. bifa kanaanatu hojjetan immoo ni fida salphaatti. Gaaffima kanatu hin dhiyaanneefif malee osoo hojii akkasii qabadhee deemee ni hojjeta waan jedhu akkasumatti hojiileen hojjetu yeroo dhaggeeffadhu kilaaritiin wantoonni inni achi keessatti input godhu akka nama ogummaa kana keessa jirutti yeroo dhaggeeffattu muuziqaa keessatti waan baay'ee dabalu san wanta sana sana split gootee yeroo laaltu hin beekta hojii isaa dhaggeeffadhee kan inni gara isaa dhufe jechuudha hojiilee kan biroo.
Antaneen amma galaana gaaromsaa fi yoosan Geetoo waliin albama haaraa hojjetaa akka jirus ibseeti jira.
ከገላና ጋር አሁን በጣም ጥሩ የሚባል አልበም ይዘት ላይ ያለ ነው።
akkas jedha aantanan galaanaa gaaromsaa waliin hojii albamaa baay'ee gaariirra jirra yaada gabbataa fi fooyya'aa ta'e albama qabudha qabannee kan dhufaa jirru kanaan wal qabatee kabaja isaaf qabu asumaan ibsuun barbaada weellisaa galaanaaf duraanuu kan jedhu sirbi galaanaa qeenxeen ana biratti hojjetame inni kan biraa sirba jaambojootee meelbaa jedhu natu qindeesse. kan weellisaa Andu'aalam Gosaa keessaa immoo albamii isaa Ayyaantuu keessaa waamicha albamichaa kan ta'e sirbi Ayyaantuu na biratti dalagame. Ayyaantuu yaada isaa jalqaba asumatti Andu'aalam waliin taanee yaalle. Sana booda bocni isaa hawwataa ta'aa dhufe achi gabbisaa gabbisaa dhufne. Ayyaantuu walaloon jedhu sunis asirra buufame. Albamii Ayyaantuu yoo yaadadhu hojiinsaa gaarii ture jechuun dubbata. Antaniin erga istuudiyoo isaa kana hundeessee ganna kudha tokko olii jedha. Kana keessattis obduuba deebi'ee yoo ilaalu. egaan yeroo kamuu keessatti hin dabarsa gara fuulduraa yoo rabbi jedhe piroodiisara jabaa ta'uun fedha yeroon as keessatti dabarse baay'een isaas kan namatti toludha sanaa olitti garuu namoonni ani as keessatti sababaa hojii ittiin wal baree firoonfadha hedduudha.
kireetiivitii muuziqaa irratti kireetiivitiin dandeettiin waa uumuu inni qabu baay'ee waan appirisheet godhudha akkuma isin jedhe nus. ceesisuudhaaf waan gama keenyaan jiru fooyyessine inni immoo waan gama kanaan jiru waan qabuuf artii keenya daangaa biyyattii ceesisuu irratti kanan abdii guddaa irraa qabu nama gana.
Qindeessaan ta'in tafarraa badhaasaa caaluu hundeessaa bara darbee irratti ramaddii qindeessitootaan injifachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwiti Adaamaarraa.
kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Murdaati. Ayyee qophiin keenya irraa madda gammachuutiin jalqaba. Madda gammachuu eentu jibbaa hirphaa gaanfure.
Madda gammachuu jiru koodile aanenyoon qabaa.
Obboleessaa Abinnata Gonaa Firii sirboota isaa afaan Amaaraatiin sirbuun beekama caalaatti. Afaan Oromootiinis sirba qabaachuu isaa hammam keenyatu beeka. Maal naa wayyaa jedha gaaffii nama hundaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirboota aadaa Oromoo keessatti sirbamanuu keessaa sirboonni amaamotaa qalbii namaa kan hawwatanudha. Mucaan artistii hangaftittii Ilfinesh Qannoo hawwii haqananii sirba amaamotaa naannoo Wallaggaa qabdi. Sirba hiyyoottanii intala eerumaa fi qophooftee sirbanuudha. Simbirroo yaa barii shaashaa laftarraa maal bariif kaataa jedhe.
Shine.
Tallee bishaan haroo qilleensa tukaachisaa jedhee manaa baheen bineensa of nyaachisaa abbabaaf bishuu kunooti.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa an bafqaaduu morodaati.
Baadhaa dhumnoon dhufaa olee. bubulee eega horiin jaalala narratti jaalee beenuuf kan koo kan kee dhumti isaan tollee hiika jaalala koo walaaltee malee baadhaa dhumnoon dhufaa olee bubulee eega horiin jaalala narratti jaalee beenuuf kan koo kan kee dhumti isaan tollee. Eega horiin jaalala narratti jaalee beenuuf kan koo kan kee dhumti isaan tollee hiika jaalala koo walaaltee malee baadhaa dhumnoon dhufaa olee bubulee eega horiin jaalala narratti jaalee beenuuf kan koo kan kee dhumti isaan tollee.